Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati.
raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetira baandii 1922-25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. hagayya 21 bara 2017 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenyaatti hamooltan keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati.
Bisummaan namoo daandiitii dhaggeeffatoota keenya akka mooltan guyyaa irraa baatiin yookaan ji'i guutummaa yuunaayitid isteetsi keessatti ija biiftuu daati yookaan dukkaneessiti ka jedhu kan ikilibsi jedhamutu ta'uuf jira namni baay'een sana ilaalaa jira yeroo ammaa kanatti matoota du'aarra qabnu keessaa tokko.
tilmaamni galii guyyaa dogoggora qabaachuu muummichi ministeeraa itiyoophiyaa hayilamaariyaam dassaaleny dubbatanii jiru kanamoon amma jedhe irratti ogeessa saayinsii haasofsiisnee jirra gara boodaa dhiyaata qophiin ispoortii sabbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf namo.
dooniin qajeelfamaan misaa'ila barbadeessu tokko har'a singaappoor irraa gama bahaatti doonii daldalaa tokko wajjiin waan walitti bu'eef jecha humnoonni galaanaa yuunaayitid isteetsi akka deemsa humnichaa irratti qorannaan geggeessamu ajaja kennanii jiran baatilee keessatti haalli akkanaa uumamuunsaa kun kan lammataa ta'uusaati doonii humna galaanaa us sevens fleet jedhamu kanarraa akka gabaasametti haala har'a bo'oo. malakaa jedhamtu cinatti uumame kanaan ooftonni doonii ameerikaa kudhan achi buuteen isaanii kadhabame yoo ta'u shan immoo madaa'uun isaanii beekamee jira sanarraas miidhaan doonii sanarra jechuudha miidhaan aga tokko ga'uunsaa beekamee jira ministeerri ittisaa yuunaayitid isteetsi jiim maatis utuu imalarra jiranii har'a joordaan keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin haala sanaa fi balawwan sanatti hidhata qaban galaanarratti qaqqaban mararratti qorannaa admiiraal joon riichaardson geggeessan kadeggeran ta'uu hubachiisanii jiru. pireezidaantii yuunaayitid isteetsi doonaald tiraamp waraanni yuunaayitid isteetsi afgaanistaan keessa jiraachuun waan faayidaa hin qabne jechuudhaan eega waggootaaf arrabsaa turanii booda har'a garuu afgaanistaan dabalee eeshiyaa gama kibbaatti waraana yuunaayitid isteetsi bobbaasuutti cichuun isaanii maaliif akka ta'e ibsuuf jiran har'a galgala magaalaa waashingtan irraa alatti haasawaa dhageessisuuf jiran kanaan maaliif akka tooftaa isaanii jijjiiran ibsanii waraana yuunaayitid isteetsi kuma hedduu ta'u dabalataan gara afgaanistaanitti erguudhaaf akka jaja kennantu eegamaa jira waraanni yuunaayitid isteetsi waggoota kudha ja'aaf afgaan keessatti geggeessameef akkasumas immoo waraana dheeraa ta'e kanarratti eega qorannaan baatilee hedduu geggeessamee booda tarkaaffii kana fudhachuudhaaf murteeffatan pireezidaantichi yuunaayitid isteetsi kaleessa waa'ee kanaa ka dubbatan ministeerri ittisaa jiim maatis karoora sana garfageenyaan ibsuudha baataniyyuu karoorichi afgaanistaan qofatti ka fuuleffatutu hin taane biyyoota eeshiyaa gama kibbaa mara kan of jalatti hammatu ta'uu dubbatanii jiran. poolisiin ispeen keessaa baarseloonaa gama lixaa keessatti namni isaan har'a haleelanii ajjeesan kan haleellaa shororkeessotaa dhiyeenya magaalattii keessatti geggeessamee lubbuu galaafate sana qindeesse ta'uu mirkaneeffachuu isaanii dubbatu namni sabiraatis bakka jedhamutti haleelamee ajjeesame kan baarseloonaa keessatti haleellaa shororkeessummaa geggeessame qindeesse yuunis abbu yaaqoob jechuudhaan har'aa tiwutarii irratti poolisiin beeksise. ministeerri dhimma biyya keessaa katalan yohaakim foorni raadiyoo afaan katalaaniin ibsa kennaniin mallattoon jiru martinuu yoonus abbu yaaqoob haleellaa boombii konkolaataa minibaasitiin geggeessame namoota kudha shan kan galaafate sana duuba jiraachuusaa agarsiisa jedhanii jiran maadhee shakkamtootaa kudha lama of keessaa qabu keessaa poolisoonni namoota afur ka qaban yoo ta'u kanneen biroon gariin isaanii poolisotaan ajjeesaman kaan immoo dho'iinsa gaafa sana geggeessame keessatti dhuman jedhamee jira. Lammiiwwan Angoolaa hoogganaa Hosee Edwaardo Dos Santos kan waggoota soddomii saddeetii booda yeroo duraatiif hoogganaa kabiraa filachuudhaaf gammachuudhaan qophaa'aa jiran. Lammiiwwan Angoolaa miliyoona 29 ta'an keessa irra jireessi isaanii Dos Santos malee hoogganaa kabiraa biyyattii keessatti hin beekan. Filannooleen ammaan dura geggeessaman keessatti Dos Santos waliin dha'uudhaan akka injifataa turan kan dubbatamaa jiru. Amma garuu itti hirmaataa kan hin jirre yoo ta'u, kana ta'uunsaa lammiiwwan biyyattii hedduu gammachiisee jira. irra jireessi isaanii dargaggoota kataan namoonni sagalee kennan paartiin mootummaa MPLA jedhamu loogii dinagdee geggeessaa hojii dhabinsa heddummeesse jechuudhaan mufannaa isaarraa qaban dubbataa jiru. Namoonni irra hedduun isaanii garee mormituu kapaardaama biyyattii keessatti barcuma saddeet qofa qabu filuudhaaf akka qophaa'aa jiran kan isaan dubbataa jiran. Kan daawwannaa isaanii irra deebi'aa. Ka daawwannaa isaanii Sudaan Kibbaa fi Ugaandaa keessaa xumuratan pirezidaantiin Koree Fannoo Diimaa kan sadarkaa addunyaa gareeleen Sudaan Kibbaa keessaaf biyyoota ollaa keessatti walwaraanan warwaraansa waggoota sadiif walakkaa sana xumuruudhaaf karaa danda'ame maraan karaa siyaasaa walitti dubbachuudhaaf carraaqqii gochuudhaan haala filannoo kabiraan qaban jechuudhaan akeekkachiisanii jiran. Hogganichi Fannoo Diimaa addunyaa Piiter Miyuurer. Sudaan kibbaaf Ugaandaa qofatu hin taane biyyoota addunyaa irratti wal waraansi mancaase kanneen akka Siiriyaa fi Yemenillee daawwachuun isaanii beekamee jira. Furmaanni tokkichi gareeleen wal waraananis ta'e gareeleen wal lolan walitti dhufanii dubbachuu qofaa jedhanii jiru. Hoogganaan kun oduun ammaaf qabnu kanuma.
ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. muummichi ministeeraa itiyoophiyaa hayilamaariyaam dassaaleeny tilmaama galii guyyaaf gibiraa laalchisee hojiin hojjetame dhibbarraa harka afurtamni dogoggora akka qabu beeksisan hanqinni hubannoof ragaa akkasumas hattummaan mootummaa isaanii gatii baasisaa jiraachuullee dubbatan. qaamotii hojii seeraan alaa irratti bobba'an illee akeekkachiisanii jiru jedha mallaskaachoo ammahaa finfinneerraa muummichi ministeerichaa xumura torban darbee galma laalibalaa sharaatan addis keessatti daldaltoota kutaa biyyaaf finfinnee keessaa waliin marii geggeessaniiru mata duree marii ijoof muummichi ministeeraa hayilamaariyaam kan qeeqan keessaa rakkoo baatii jalqabee irran deebi'a rakkoo. jalqabamee qabee hamma dhumaatti mul'ataa jiru waa'ee gibiraa ta'uu dubbatan tilmaama galii guyyaa gama laaleen muummichi ministeeraa gama mootummaan haala uumame akkas jechuun ibsan.
የእኛ ሰዎች ያደረጉት ትልቁ ስህተት አጠቃላይ ገቢህን ነው የለጠፉት። አጠቃላይ ገቢ ዝም ብሎ ሲታይ ገና ግብሩ ምን ያክል እንደሆነ ያላላ namoonni keenya dogoggirri isaan hojjetan galii waliigalaati kan isaan maxxansan galii waliigalaa innaa ilaalamu nama gibirri meeqaa akka ta'e hin beekneef rifaasisaadha. Sharafamee gibirri kuma lamaaf sadii ta'uun irra ture miliyoonaan kan jedhu waan itti maxxanfameef nama ibidda keessa buuse taasise. Kun dogoggora tokko. Dogoggorri inni guddaan lammataa immoo hojichi ennaa hojjetamu uummata walitti qabnee mariisisnee jirraa sana kana goonee jirra jechuudhaan gabaasi kijibaa dhiyaate namni dhimmisaa ilaallatu sirriitti utuu hin mari'atiin dhimmoota irra darbamantu gatii guddaa nu baasisaa jira. Kanaaf naannoo sanatti hanqina ragaa fi hanqina hubannoo uumametti hattummaan dabalame rakkooleen mudatan hedduudha. Akka tilmaama keenyaatti dhibbarraa harki afurtamni tilmaamni galii guyyaa rakkoo akka qabu hubannee jirra.
Kanaaf jedhan Hayilamaariyaam dogoggora uumame kana sirreessuuf keessumaa Finfinnee keessatti tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu dubbatan kaabineen magaalaa Finfinnee martinus akka bobba'u taasifameera jedhan akka qajeelfama lafa taa'ee jirutti hawaasa daldalaa waliin mari'ate furmaati kennamuu yaalamaa jira jedhaniiru. Gama biraan immoo tajaajila warshaaf industiriiwwan kabiroo irraa argachuun rakkisaa ta'aa deemuu laalchisee marii sanarratti yaadi ka'eera. waa'ee kontiroobaandii laalchisee akkasuma rakkoon jiru laalchisuun irratti mari'atamee jira keessumaa galii biyyattii ijoo ka ta'e bunni balaa keessa bu'uullee daawwannaa isaanii sudaan yeroo dhiyoo tuquudhaan ibsanii qaamotii hojii seeraan alaa hojjetan gama ilaaleen tarkaanfiin akka fudhatamullee akeekkachiisa cimaa kennanii jiru obbo Hayilamaariyaam.
በቅርቡ ሱዳን ነበርኩ። አብዛኛው ሱዳን የሚገባ ቡና ኮንትሮባንድ ነው። ወደ ማዕከላዊ ገበያ ሀምሳ በመቶ የሚሆነው ነው።
Yeroo dhiyoo Sudaan dhaqeen ture bunni irra hedduun Sudaaniin seenu kontiroobaandiidhaani gara gabaa biyyoolessaatti kan dhiyaatu dhibbarraa harka shantama yookaan jaatama qofa kaan kontiroobaandiidhaan deemaa jira. Kana kan godhan miila isaanii tokko gabaa biyyoolessaa kaan immoo Sudaan keessa kanneen dhaabbatani lamaanuu namuma tokkotu hojjeta yookaan immoo garee tokko sana sirreessina amantii jedhuun qaba ni sirreessinas garee kontiroobaandii to'atu cimaa ta'e hundeesseen jira lafee dugdaallee ta'u cabsine sirreessina kadhaa qofaan wanti ta'u hin jiru gabaarratti qorannaa geggeessaa jirra harka keessan sassaabbadha booda ijoollee koo mana koo wanti jedhu hin jiru.
tilmaama galii guyyaaf gibira ilaalchisee rakkoo uumamuusaa sabaa himaaleen gabaasaa turan rakkoo kanarraa ka'ee daldaltoonni gabaa hanga cufanitti ga'uun illee beekamaadha raadiyoon sagalee ameerikaas kanarratti gabaasaalee hedduu dhiyeessuunsaa ni yaadatama. kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. qophii ispoortii atileetota itiyoophiyaa yoomiif qajeelchaaf muktaar idris shaampiyoonaa londan ka torban darbee irratti walumaa gala atileetii biriteen moo faaraamo'aan mo'atee jira mala kana leenjistoota isaanii shaambal tolosaa qottuufaa baase shaambal tolosaan warra atileetota kana waliin londan dhaqe keessaa tokko shaambal tolosaa nama ofiifuu atileetii ture sooraat finfinneetti bilbilee dubbise.
Ani amma waggaa digdamii shan olan leenjisecha akkuma leenjisaa tokkootti.
Meen eenyufa fakkeenyaaf kaatilee hin jirtu nama maqaan beekamu keessaa ka durii durii jalqabne.
Yeroo dargiidhaa sanii makkalaakaa keessan ture. Anillee atileetuman ture. isa booda cimaan leenjisii jalqabee kan jalqabee kilabii mogorni dhaabee kilabii san keessaa ijoolleen ba'an akkuma jiranitti mati leenjisee hin danda'amu.
Eenyufa ijoolleen fakkeenyaaf namni maqaan beekama.
Ijoollee kilabii sanii ba'an Gazeenya Barraa, Tarsoo Jifaara, Tarsoo Tolaa, booda immoo Qananiisaanis, Ibraahim Jaayilaan fa'aa, Gazabee Dibaabaa ammallee kan jiranii, Mahammad Amaan fa'aa ijoolleen sun hunduu kilabii mogorraa baasee jechuun nan danda'a.
Mugar. Kanaafuyyuu ijoollee hedduu leenjisaa armaan bahe shamballee tolosaan ijoollee hedduu leenjisaa siin bahe guddoo si galateeffanna ammallee ammallee shambal tolosaan nama ammallee ijoollee leenjisuu jiru atileetota hedduu leenjisuu jira waggaa 25tiin duratti ijoollee leenjise jidduu dhaabee ganna kudhanii lamaatiin duratti deebi ammallee dhiyootaan itti deebi'uu jira jedha biyya hagam deemte shambal tolosa fakkeenyaaf.
Maal bakka ani hin deemne hin jiru hundumaa waliin jechuu nan danda'a. leenjisaa tokkooti.
Mee biyya alaa deemtee leenjisti qabdaa?
Waldorgommii Olompikii kasiidiniitillee kana Atilaantatillee anuma leenjisaa ture kan waldorgommii addunyaatillee shaniif jaha caalaan leenjisee ijoollee mo'atame.
Dhiyoo kana immoo waggaa shaniin duratti gara federeeshin baaheren biyya baaheren deemtee leenjisaa taatee akka leenjisaa baatinatti himte mee kiloomeetira gamirraa leenjistaa maal leenjiste eenyufa leenjifte?
maal ijoolleen haaraadhaan isaanittis kan keeniyaattis kan biyya keenya mul'atu kan jiran isaan leenjisaa ture waggaa shan.
Waggaa waggaa meeqa leenjifta achitti?
Waggaa shan.
Barkame yaa barkame jechuudha.
Amma eegallee biyya waggaa tokko guute.
Atileen ufuuftu iyyoo duraanii meetira hagam irratti dorgomaa baate marroo hagam waancaa fudhate dhadhaafamte.
Qabxii guddaan gaa'e kuma kudhaniif shanan.
Kum kudhaniif kum. Maskoo Olompikii irratti illee maskoo irratti afraffaan bahan illee.
Ahaa meetirii.
Qabxii guddaanis.
Meetirii kum shanii fi meetirii.
Meetira kuma kudhan.
Kum kudhanii fi kum. Meetirii kum shanii fi kum kudhan dorgomaa baate. Yoom dhaabde dorgommii tana?
Ayi ture gaa karaa waggaa soddoma hin ta'in.
Mee kanaafuu dorgommii dorgommii Landan tana deebina dorgommii dorgommiin tun akkam turte atileetii Itiyoophiyaan madaaliyaa shan argattanii akka itti qophoftanitti akka guddaa arganne mee biyyatti deebi'anii maal badhaasan ijoollee kan badhaasii kennameef maal fakkaata?
Qarshiin kuma afurtama argatanii tokkoffaan bahee lammaffaan qarshii kuma soddoma argatanii akkas akkas godhanitti qoodanii ibsuun gaafa. Mee akka leenjisaa tokkotti nama ijoollee tan leenjiftee waggaa hedduu waliin leenjisaa baatanii yoo akka biyya deebi'anii simannaan kennaniif maal fakkaata?
simannaa gaarii godhaniif ijoollee hundaafuu.
Ijoollee sun keessa eenyufa leenjiste Shambal Tolosaa? Ijoollee mo'an sun keessa eenyufa leenjiste?
Amma kun Muktaar Siiraamuuti kan tokkoffaa beeksisuuf kan mo'aa afaaraa mo'atu. Anuma leenjise baay'ee asii waggaadha kan garuu.
Almaazoo?
Almaazis illee akkasuma abbaa warraa shi wajjin mari'ameeti shi illee leenjisaatu kan ture.
Jabeenyi jaraa maal fakkaata? Mee mo'aa afaaraa mo'achuun waan xiqqaa miti? Ijoolleen atileetota Itoophiyaa irraa wal qarqaaranii Muktaariif yoomiif qajeelcha irraa wal qarqaaranii wal qarqaaraniiti mo'aa mo'atanii. Mee maali jarii maaliin wal qarqaarame atummaan natti himme?
Inni mo'atamuu waan danda'u gareedhaan wal qarqaaran malee tokko dura ta'ee tokko duuba ta'ee wal qarqaaran malee akka mo'anne hin beeknaa kanaafuu akkasitti qopheesse gaa ijoollee.
Aha jechuun fakkeenyaaf namni hin beekne atiillee injifti hin beektaa nu ammoo hin beeknu mee maaliin mo'achiif fakkeenyaaf.
Ee maal goone seetti amma laali muktaariin duuban qabin jedheeni yoomis immoo dura bu'iitti qabin jedheeni akkuma karaa darbu dhoowwani akkuma noo laaltanii karaa yoo mahafaaraan akka hin dabarre godhanii marsaan tokko asnaan itti cufanii mo'an.
Ahaa jechuun hin dadhabsiisan.
Maal karaa karumatti cufanii ispiidii qabaa wannoon muktaar ispiidii waan qabuuf yoomiif dabarsuu dhoowwee muktaar immoo cinumaan baheet itti kute.
Ahaa muktaar fiigu fiiga.
Taaktikiidha jechaadha gaa wanni kun.
Mallam guddaatiin ijoollee bo'achiifte.
Egaa garuu taaktikiidha duruus waanuma beeknuuf waan akkanaatirra waan turreef ijoolles gorsinee shaakala isaa turre goone akkama waan goone.
Mali kun malum duraanii jirmoo mala haaraa ati gati fidde?
Aah mala haaraadha malee affidde.
Ahaa mala haaraa kunin qofaa fidde moo namuma waliin dhooftan mal kana?
Maali numa beeknati warri namni qabu sirriitti beekamoti. Mala nama.
Ijoolleen ijoolleen seentee jennaan maal jetteen?
Karuma tokko nuun jalaan bahu innee qabne gaa'ee.
Ijoollee istaadiyoomii seenuuf deemuu jiraniin maal jette ijoollee kanaan keessumattuu yoomii fi fi muktaariin maal jetteen?
Bakka muktaar duwwan qabu jennee yoomis immoo marsaan tokko waggaa hafe akka isan dabarsine jennee.
Ahaa. Jarii mo'atee galee jennaan ati maal maal jetteen?
Hin gammanne gaachumatti illee gammanne biyyatti illee biyyatti illee gammadee waan gaarii dhaa gaarii aan ture.
Amma muktaar faan namaa yoomii fi faan namaa jabeennaaf eegarii eegatanii mo'aa bu'anii fula bu'anii jedhaniiti warra eegatanii jabeenni isaanii maal fakkaata nam hin beekne.
Ijoolleen duraanuu cimtuudha. Taaktisuma namichaas hin baranne malee ijoolleen duraanuu cimtuudha. Yoomisis Muktaar illee ijoollee cimtuudha. Kanaafuu isaan gaa cimina isaanii san jabeechineet irratti hojjenne jechaadha. Kana haalli.
Nama leenjisaa maal badhaasan? Nama akkan ijoollee leenjisee galkanaa maal badhaasan?
Anillee akkuma isaan argatanitti na gammadde gaa'ee.
Agam? Kuma afurtammoo soddoma.
Qarshii kuma afurtammoo kan argadde olaa leenjisaa olaanaa waan hin ta'eef.
Oo kuma afurtan kan maarratte?
Ee akkasi gaa'ee.
Ah jechuun mee kaalmaazillee si gaafadha. Kaalmaaz mee malee isiin mooteen almaaz durumaayyuu jajjabduu beekamtu malee isiin mooteen mal akkamitti isiin maal jettee gorsite nama iddoo waliin gorsite.
Isiin illee garuu wal gorsinaa turreeyyuu almaaz garuu isiin barri hin gaddaas illee akkasuma turte. Akkuma mo'atteen turtee irteet inni hin jiru irra turte. Kan kuma kudhanii ishiin garuu taayilentii guddaa qabdi akkuma beekamu. Taayilentiin ishiidhaa xinnuma itti dabaltee fi hin hojjetti ganamaaf galgala cimtuudha mucayyoon.
Malee isii itti imtifaan jira. Malee isiin.
Abbaa warraa ishiis illee leenjisaadha. Waliin mari'annaa qabdi gaarii qabdi duraanuu durii isaan irraa deebiteeti kan amma kun kuma kudhan mo'atte kuma shanillee odoo yeroo dheeraa qabaatte shaakkala odoo yeroo dheeraa godhatte mo'atte jedhee nan amana.
Jaarsisii waliin maal jettanii gorsitanii isii jaarsisiin leenjisaa deebsan leenjisaa.
haalli ishiin kondiishiniin ishii irra ibsuudhaallee akka mo'attullee itti amannee tasmaa'uu waliin galle jechaadha.
Dansamaan Shaambel Toloosaa qottuu guddoo galateeffannaa Shaambel Toloosaan nama waggaa 25 duratti atileetii hedduu atileetota Itoophiyaa hedduu leenjisaa baay'ee fakkeenyaaf kilabii Muugar keessatti akka nama Gazaanyaa Barraafaa taateetiin nama akka Ganzebeefaa atileetota hedduu leenjisee asiin gahee jedha armaan durallee itti gaafa ganni shaniin duralleetti biyyi baahireen leenjisaa baay'ee jedha amma ammoo atileetota Itiyoophiyaa leenjisuu jira jedha malii inni atileetotaadha nama hedduu waliin mari'ateetiin jechuun malii inni dha'e Mo'aa faaraa kaba bara hedduu mo'amin mo'achiise malii kun ammallee egerillee ijaarsa lubbuu bulu waan ta'eef malii kun egerillee sii milkaa'inaa jennaan shambaltoloosaa guddoo galateeffannaa qophiin ispoortii har'as numaa soraa haala keetii nagaan bullaa shambaltoloosaa milkaa'e malee kan keetillee mal nagaa asii ta'uu nagaa waaqa keessa. Ayyee
ayyee. Guyyaa har'aa baatiin yookiin ji'i guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti ija biiftuu dukkaneessite kan Ekilips jedhamutu ta'aa jira. gaaddidduun ishee kutaa origan walakkeessa ameerikaa qabe amma andaara galaana atlaantikii kutaa saawus kaarolaayinaatti biiftuu dukkaneessaa jira. Dooktar Tulluu Bantii Baacaa kutaa Waashingtan keessa akka jiru waayit woords yuunivarsiitiitti barsiisaa barnoota fiiziksiiti jaallanneetu haasofsiise.
Ekilipsiin gosa gurguddaa gara lamatti qooduu dandeenya. Tokko ekilipsii aduu jedhama. Tokko ekilipsii ji'aa jedhama. Ekilipsii aduu inni jedhamu yommaa laftii fi ji'aa fi aduun sarara tokkorra ummaa argamanii ta'a jechaan Aduu ji'aa fi lafti sarara tokkorra ummaa ta'anii ifa aduurraa argachuu qabnu sana jiini nurratti gaadiddeessiiti jechaadha. Yeroo kana aduu fi lafa gidduu ji'atu gala.
Saakkaarraa kanaa jechuun.
Eeyyee.
Inni kaanoo.
Inni kaan immoo yommaa lafti aduu fi ji'a gidduu galtu. Maaliifi aduun ofii bobaateeti ifa mataashee nu laatti. Jiini garuu nutti balaqqeessiti malee ofii mataashee hin qabdu. Isa balaqqeessitu sana immoo aduurraati argatti. Yommaa lafti aduu fi ji'a gidduu galuu waan balaqqeessitu waan hin qabneef ji'a hin arginu jechaadha. Kun immoo halkan mul'ata yeroo baay'ee.
Afaan Ingiliziin maal jedhama inni kun?
Muun ikilipsii jedhama yookiin immoo luunar ikilipsii jedhama.
Innarraa immoo maal jedhama?
Innarraa soolaar ikilipsii jedhama. Kuni guyyaa mul'ata.
Waan kana hundumaa maaltu fida Dooktor Tulluu?
Yeroo qabaa yeroo murtaa'etti aduu fi laftii fi jiini kun sarara tokkorra ummaa ta'anidha. Darbee darbee ni mul'ata. Akka kanaatti tootaal ikilipsii miti.
Guutummaatti hin dukkanaa'u.
Hin dukkanaa'u wayiyye. Inni har'a adda kan godhu tootaal tootaal ikilipsiin kun yeroo baay'ee mul'atu. Waggaa sagaltamii sagal har'a dura yeroo jalqabaaf mul'ateera. Sanaa booda har'a yeroo jalqabaafi tootaal ikilipsiin kun isteetota Yuunaayitid Isteetii keessatti mul'achuu jalqabaa jechaadha.
Gara kam fa'aatti mul'ata?
Dura ooshinii irratti galaanatti achi lafarratti mul'achuu jalqabu Oregon irratti jalqaba. Achii jalqabee diyaagonaalii gadi deema. Gara saawuziitti gadi dalga deema. Dhumarratti saawuz karalaayinaa irratti dhumaa jechaadha lafarratti mul'achuudhaaf. Sanaa booda galaanatti keessatti mul'ata jechaadha.
Namoonni tokko tokko gaaffii kaasu fakkeenyaaf guddinni aduu bal'inni isaa kan ji'a wajjin waliin argu aduun dachaa dhibba afur guddatti jedha attam godhe ji'i gaaddiddeessee dukkaneessuu danda'a.
guddina wal caala sirriidha. Garuu tootaal ikilipsiin kun bakka lafa hunda irratti mul'atu lafoota hamma ta'e tootaalii bilookii gochuu dandeessi otuma xinnoo taatu iyyuu gaaddisni ishee dukkaneessuu bakka danda'u qaba. Paarshal ikilipsiin guutummaa isteetii yuunaayitid isteetii keessatti mul'ata. Paarshal jechaan immoo ifni akka guutummaa guutuutti lafa hin ga'u garuu hamma ta'e dimismaseessaa jedhamee ta'e. Inni kun aan ta'uu danda'u. tootaalii bakka bilookii godhu qaba. Otuma xinnaatu iyyuu ifa dho'uu danda'a amma ta'e.
Akkasila jettanii jiini ifa aduurraa fuutee lafatti calaqqistuufiti ho'ishee hin gubu jechuudha.
Eeyyee. Ishee achirraatii argattee nutti calaqqeessiti malee humni isaas immoo baay'ee dadhabaadha. Qaamni ishee diilallaadha.
Jiini.
Ee jiini.
Daqiiqaa yookiin sekondii yookiin yeroo hammamiif mul'ata wanti kun dukkanaa'uun.
Baay'ee gabaabaadha. Daqiiqaa lama ta'uu bakka tokkotti yeroo gabaabaaf mul'atu. Maaliif sa'atii lama duwwaadha. Oregon irraa jalqabee hamma Saawus Karolaayinaa qaxxaamurutti jalqabaa waaree booda tokkoof daqiiqaa kudha jaha irratti jalqaba. Oregon irratti. An dhaamu immoo ani lafarraati Saawus Karolaayinaa dhumarratti mul'atu. Sa'atii lamaa fi daqiiqaa afurtamii saddeet irratti waaree booda. Nama laalluu kana achi gahuudhaaf baay'ee ariitaadhaanii deemaa jechaadha. Kanaafuu yeroo gabaabaadhas bakka tokkotti mul'atu.
Ameerikaa ala iddoon itti mul'atu jira?
Ameerikaati ala Awurooppaa walakkaa amma ta'ee Yuunaayitid Kingdom paarshal ikilipsiitu mul'ata. West Afrikaa irratti illee Noorz West Afrikaa irree paarshal ikilipsii ni mul'ata. Kaaba dhiyaa fi gara dhiyaa.
Amma see har'aa kana adda kan godhe guutummaa matti jaagaa didduu ta'uufi jechuu?
Eeyyee tootaal ikilipsii numa dukkanaa. yeroo ikilipsiin sun hamma bakka tokko yommaa mul'atu isteetota warra amma kudha afur jedhamanii tilmaamu. Warra Oregon irraa jalqabee amma Saawus Karolaayinaatti dukkanumatti ta'aa yommaa isheen dabartu humni aduu achi gadi akkuma duraasaatti deebi'anii taa'aa jechuudha.
Deebi'ee ifa jechuu.
Eeyyee.
Fakkeenyaaf egaa teknooloojiin guddatee dhufee namoonni tokko tokko. elektirikaan ituun ta'in soolaar jechuun humna aduutiin mana keessaa televezyiinii ilaaluu midhaan bisheeffatu waan adda addaa jira isaan kun hin miidhamu jechuudha yeroo dukkanaa'u sanatti yeroo aduutti gaadiddaa'u.
warri daayirektii saanlaayitii fayyadaman miidhamuu danda'u garuu soolaar paawariin baay'een isaa sa'aatii mataa murtaa'e walitti kuufatee ifa yeroodhaaf kennuu danda'a garuu warri bakka kuufatanii hin qabne humna isaa dhabuu danda'a daayirektii machuma aduurraa dhufuu sana argata yoo ta'e miidhamuu danda'a.
Egaa akeekkachiisa sabaa himaan kennamaa jirutti biyyoota waan kun itti mul'achuuf deemu kana keessatti namoonni ija isaaniitiin ilaaluu akka hin yaalle gorsama maaliif?
Namni yommaa dukkana keessa jiru ijji leensi isaa hin bal'ata. Yommaa ifatti ba'u immoo dhiphata. An aduu immoo addadhaan godhu paawariin aduu baay'ee guddaadha. Ifni ishee guddaa waan ta'eef yommaa inni dukkaneessu dukkanisuun yommaatii darbee hin mideessi ariifannoodhaan ta'u. Ijji keenya amma ajjeessuuf godhutti ifni sun yoo galu reetinaa keenya miidhuu danda'a.
Kanaaf dukkana sana keessa turanii akka ifti ba'uu jalqabu yaaduu sana arguuf yaaluun sirrii mitii jechuudha moo yeroo dukkana sanas?
Yeroo dukkana sana hin ilaala namni garuu yommaa ilaalu yommaa aduun itti bahu sanatti miidhuu waan danda'uufi mana siriidhaan ilaaluu qabu. Isaa mana siriinsaa immoo xinnoo addadha manii kanaafi. hojjetame jira normaal mana siriini kana dhowwuu hin danda'u wanta kana ifa sanatu sodaatama malee dukkanni rakkina hin qabu garuu waan lafarratti mul'achaa jiru ilaa arguu danda'a namni.
ija ishee arguu dhiisuu jechuu.
dhiisuudha eeyyee.
egaa amma har'a akka arguuf jirru kana ji'atu ija aduu fi lafa gidduu dhufaa jechuu.
eeyye ji'atu lafaa fi aduu gidduu seenaa yeroo seenu sana ifa nuuf qaqqabuu qabu sana nurraati dukkaneessa jecha.
Namoonni tokko tokko amma feesbuukii keenya irratti akka barreessanitti bara dhumaa ga'e jedhu inni kun dhumaatii biyya lafaatiif mallattoodha moo maalee addu?
Wanti kuni waanuma bara dheeraa keessatti deebi'ee dhufa malee waan haaraa miti durumayyuu waan jiru waan ta'eef mallattoo yeroo dhumaatii jedheen amanuwani kuni waanuma. saayikilii godhu garuu yeroo saayikilii godhu yeroo dheeraa fudhataa deebi'ee dhufuudhaaf jecha malee waan durumaa jirudha wanti kun.
Dooktar Tulluu Bantii deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Adis galatooma jedhan carraa kanaa laachuudhaaf.
Namoota naannoo ikilibsiin itti mul'ate jiran keessaa sooraan nama dubbise qaba.
warra ammaa lafti tun dukkanti tun poortilaand oreegoonii jalqabde poortilaand oreegooniin tun lafa ameerikaa gama dhihaatti argamtu achi jalqabde achi gara saawus kaarolaayinaa lafti dukkaneessaa akka tokkoon harki dhibbaa harki tokkoon ammoo harki shantamaa jaatamaa torbaatamaa sagaltamaa dukkaneessaa deemti ji'atti aduu fi laaf jidduu maraa jechuun nama nam dubbisuu jiru kun paaster haroo guyyooti paaster guddoos galateeffadhaa maan argite reefu sa'aatii agam duratti lafti isaanii dukkanoof maan argitan.
ji'aatti dhufee aduu dur maraa warri jenina ibsinee duraan dursee hojii dhufeetuma itti deemaatum dhufee aduu dur maree jechuudha. Sa'aatii kudhanii fi gara lafteennatti daqiiqaa kudhanii saddeet irratti ture.
Akka sa'aatii Itoophiyaatti sa'aatii afurii fi daqiiqaa kudhanii saddeetiiti.
Amma immoo lafti deebitee ifuu jirtu jechuu gara ammaa ifaa ifii deebi'uu jirtu.
Agam dukkanuuftu dukkan akkamiiti?
Akka dimimmisa galgala ta'e.
Qaanqee xiqqoo tokko argitu?
Qaanqeen xiqqaatullee num jirti. Ammoo laaluu iyyuu hin dandeettu yoo ministeerri amma kiyyoo sun hin laalte malee kiyyoo aduu sun yoo laalte malee laaluu iyyuu qabdee hin dandeettu. Aduulleen xiqqoo hin jabaatte ammoo dhufteetuma dur maree jechuu ji'i aduun laallu.
Daqiiqaa gam ture? Dukkanti ture?
Daqiiqum lama. Daqiiqum lama. Bartee amma aduun ammallee akka dansa diimisaa irra deebi'uu jirti amma. amma aduun ba'aa deemuu jirti.
Maantaa saniin jedhan maalirraa ho'ee gadha saniin jedhan wanni nama gorsan fa'aan jirti akkantaa akkantaa faayidaniitiin.
Tokko hin laalinaa jedhan yoo ministeerri sun hin laalle hin laalinaa jedhani. Kanaaf maaf yoo ta'e ilti nama dadhabuu dandeetti kan jedhu yaada qabanii karaa dhiyeen kanaayyuu ibsa turani.
Guddoo wal argu jechuun dimimmis akkamiiti?
Inuma wal argan in argan namni haaluma dhaabatee laala waluma arganii ammoo dimimmisaa. kan cuf dukkanaa'ee dukkana yookaan ammoo limxi isaanii miti dimimmisuum ta'e dimimmisuum galgala jechuudha.
Ahaa dukkan siphee miti ammoo dimimmis galgala.
Dukkan siphee miti.
Ayyee paaster guddoo galateeffannaa kanaaf aduutti duru mare oreeganii jalqabdee akka godina Ameerikaa kudhanii afur keessa dabartee ittiin gasa kaawura olaanaa dabartee jechuun paaster guddoo galateeffannaa nagaa keessa.
Galatoome.
Nagaa keessa ayyee ayyee.
Nagaatti.
qophiin keenya har'aa kanumaan xumurama qophii boriin olitti deebina nagaatti bula.